Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo Inshuti ya Bose. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukamusi basuhuza kandi baha ikaze mu makuru mwateguriwe na radiyo yanyu. mu burundi imiryango iba mu kigwati cy'amahoro cya nyakiga muri komine butaganzwa y'intara ya ruyigi ivuga ko yugarijwe n'ubukene n'inzara ni abahungutse bava muri tanzania n'abahungiye hagati mu gihugu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu barahuye n'ubukene barahura n'indwara nyinshi aruta gutangura ishure ashika atarya atanisabune ronke yo kumesa yige gushitsa saa sita atahe muhira ntajya ku mugoroba ajye kwishida yumva yokwiga wene abo ni bamwe muri abo banyagihugu jacob zuma ahoze ari perezida afurika y'epfo akomeje gusaba ko urubanza rwe ku byaha bya ruswa rwigizwa inyuma ariko ababuranira leta ntibabikozwa basanga ari amayeri yo gutinza urubanza ku isi yose kandi hongeye kuvugwa ishyano rya pegasus akamashu kinjira muri telefone zigendanwa kakaneka bene zo ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu turahera kuhavugwa hirya no hino ku isi jacob zuma ahoze ari perezida afurika y'epfo akomeje gusaba ko urubanza rwe ku byaha bya ruswa aregwa rwigizwa inyuma ifungwa rya jacob zuma mu ntangiriro z'uku kwezi ryateje imvururu zirengeje izindi ubukana kuva ingoma ya pariteyidi ihirimye kuri uyu wa mbere yagaragaye kuri videwo mu rukiko abamwunganira bamusabira ko urwo rubanza rwe mu bijyanye no kugura intwaro rwigizwa inyuma mu gihe guverinoma yasubije umutuzo ahenshi mu mihanda hari ubwoba ko kuba zuma yongeye kugaragara imbere y'urukiko bishobora gukurura indi myivumbagathanyo y'abambari be zuma yahakanye ibyaha aregwa birimo icya ruswa n'icyo gukoresha nabi umutungo w'igihugu yavuze ko guhigwa kwe hari politiki ibyihishe inyuma amaze imyaka irenga icumi agerageza guhunga ubutabera yambaye ikositimu yijimye na karavati y'umutuku zuma nta kintu na kimwe yavuze mu gihe umwunganira mu mategeko darin pofu yasobanuye ko urubanza mu rukiko rukuru rwa Peter Maritzburg rukwiye gusubikwa Zuma akazitaba mu rukiko ku giti cye aho kuburana hifashishijwe ubuhanga bw'iyakure video conference. Ofu yavuze ko Zuma atari yabasha kuvugana neza n'itsinda rye rimwunganira mu mategeko nyuma yo kwishyikiriza ubutegetsi mu gitondo cyo ku itariki ya munani y'uku kwezi kwa karindwi ubwo yatangiraga igifungo cy'amezi cumi n'atanu. Ababuranira leta uyu munsi kuwa mbere banze ibyo Zuma yasabye ko urubanza rwigizwa inyuma bavuga ko ari andi mayeri yo gutinza urubanza nk'uko bigaragara mu mpapuro bagejeje ku rukiko ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi ari radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishyano rya pegasus ryongeye kuvugwa ku isi hose pegasus na akamashu kinjira muri telefone zigendanwa kakaneka bene zo inkuru mugezwaho na thomas kamirindi pegasus yakozwe kandi igurishwa n'ikigo cy'ikoranabuhanga cyigenga cyo muri isirayeli cyitwa nso group ihamagara nimero ya telefoni igahita yinjira muri telefoni utiriwe unitaba igatwara nimero z'inshuti n'abo muziranye ufite muri telefone yawe amafoto arimo kandi yumva ibyo uvuga aho uri hose n'igihe icyo ari cyo cyose ikabishyikiriza uwayigutumye pegasus yabanje kuvugwa bwa mbere na mbere mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'ikinyamakuru financial times cyo mu bwongereza n'ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa citizen lab cya kaminuza ya toronto muri canada uyu munsi noneho ni ubushakashatsi bw'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international ikigo forbidden stories cyo mu bufaransa n'ikinyamakuru n'ibigo ntaramakuru mpuzamahanga bikomeye cumi na birindwi nka the washington post cyo muri leta zunze ubumwe za amerika le monde cyo mu bufaransa na the guardian cyo mu bwongereza bivuga ko pegasus ishobora kuba yaranetse telefoni ngendanwa zirenga ibihumbi mirongo itanu mu bihugu byibura mirongo itanu bitandukanye telefone zirimo iz'abanyamakuru ndetse barimo n'aba voa ijwi ry'amerika abanyapolitiki cyane cyane abatavuga rumwe na za leta zikoresha pegasus abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi abarimu ba za kaminuza abadiplomate abayobozi ba za sendika imirimbanyi za demokarasi n'iz'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abakuru b'ibihugu bamwe na bamwe mu banyamakuru pegasus yakozeho harimo jamal kashogi wiciwe muri konsula ya arabiya sawudite mu mujyi wa istanbul muri turikiya mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani na cecilio pineda birto wo muri mexique wishwe arashwe n'abantu babiri bari bari ku ipikipiki mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ibinyamakuru byabitangaje uyu munsi bivuga ko bizakomeza gutanga andi makuru kuri pegasus buhoro buhoro mu minsi iri imbere byemeza kandi ko bimaze gutahura leta z'ibihugu icumi zaguze kandi zikoresha pegasus maroc u rwanda na togo byo muri afurika ubuhinde mexique azerbaijani kazakistani arabiya sawudite emira z'abarabu zunze ubumwe bahrain na hongiriya ikinyamakuru washington post cyabajije leta y'u rwanda kuri iyi pegasus maze minisitiri w'ububanyi n'amahanga wayo vincent biruta arasubiza ati nk'uko twabivuze mu kwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda u rwanda ntirukoresha pegasus nta niyo rufite ibi birego by'ibinyoma bigamije guteranya u rwanda n'ibindi bihugu no kuruharabika imbere mu gihugu no mu rwego mpuzamahanga uku ni ugusebanya birakabije turabirambiwe naho nso group mu itangazo yashyize ahagaragara iravuga ngo ankete za forbidden stories amnesty international n'ibinyamakuru mpuzamahanga cumi na birindwi zuzuyemo amakuru adafite gihamya mu rwanda kuri iki cyumweru hasojwe ibikorwa byo gupima covid cumi n'icyenda ku batuye umujyi wa kigali gahunda yatangijwe kuwa gatandatu ababishinzwe basangaga abaturage aho batuye bateganyaga gupima abaturage bagera kuri makumyabiri ku ijana by'abatuye muri buri kagari ni igikorwa cyatangijwe umujyi wa kigali umaze gushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo kubera ubwiyongere bw'umubare w'abandura covid cumi n'icyenda inkuru irambuye na mugenzi wacu azumuta kabuye iki gikorwa kije nyuma y'aho umujyi wa kigali ushyiriwe muri gahunda ya guma mu rugo nyuma y'aho bigaragaye ko umubare w'abandura covid cumi n'icyenda mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali ukomeje kwiyongera mu duce tunyuranye tw'umujyi wa kigali aho ijwi rya amerika ryabashije kugera wasanga abaturage babyigana bifuza gupimwa ikibazo cyagaragaye ni icy'abaturage bagiye bapimwa bakagaragara ko banduye bagahisha bagenzi babo cyangwa se abo babana ko banduye uyu mubyeyi twasanze mu murenge wa nyarugunga mu karere ka Kicukiro yari yishimiye igisubizo ahawe cy'uko ari muzima nyuma y'uko yabanaga n'uwanduye covid cumi n'icyenda atabizi nari ifite ubwoba yaraje arabiduhisha tukajya dusangira nawe tukaryamana tubimenya nyuma kandi uwo umusize mu nzu yaraje kandi ni umukobwa ukiri mutoya arabiduhisha akajya asangira n'abana ku icupa ry'amazi natwe tukaryamana kombi aje ayizi kandi ayifite abizi ko ayifite asi iwanjye ndamwakira ubwo rero ararwaye n'ubu ngubu ari mu nzu niyo mpamvu nishimye ko numvaga naricitse umugongo numvaga umutwe undya numvaga ahantu hose nta rugingo ruzima afite ariko kuba mbaye muzima ndishimye cyane ikibazo cyagaragariye aho ijwi ry'amerika ryageze ni icy'abaturage baba mu mazu mato basabwa kuba bakwiheza mu gihe basanze hari uwanduye ariko bakagaragaza ko bitazaborohera bitewe n'imiturire yabo uyu ni umwe wavuganye n'ijwi rya amerika wo mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali yewe nta bushobozi mfite mfite n'abana batoya kandi tuba tuba mu nzu zitatuma nk'inzu y'icyumba na saro biba bikaze nyine nta kundi nyine sinzi usibye abaganga bari muri iki gikorwa cyo gupima abaturage izindi gahunda zirimo gushyira abaturage ku mirongo kubigisha akamaro ko kwipimisha birakorwa n'abandi bakozi ba leta batarimo gukora muri ibi bihe madamu ingabire nkusi josine asanzwe akora muri minisiteri y'ibikorwa remezo ari mu baje gufasha abaturage bo mu murenge wa rusororo yatubwiye icyo bakorera umuturage basanze arwaye kandi afite amikoro make atamuha ubushobozi bwo kuba yakuzuza ibisabwa byose kugira ngo atanduza bagenzi be kubashyiramo iyo tumusanze ari pozitifu hari umuti w'ibanze babanza kumuha iyo turangije kuwumuha tujya kureba iwe ahatuye ese azabona icyumba agomba kubamo wenyine ibyo tukabireba ese ibyo kurya bazabibona niba ari shefu wa famiye ariwe utunze umuryango hanyuma hari ibyo kurya leta yateganyije ku bantu dusanganye iki kibazo kandi bari basanzwe barya ari uko bagiye gukora ibyo nabyo birahari bivuze ngo rero turabanza tukamujyana tukamugeza iwe tukamwigisha impamvu akwiriye kwiha akato tukamwigisha impamvu akwiriye kuguma mu nzu akirinda tukamuha ibyo kurya bizamutunga muri iriya minsi dutegereje yuko ibizami bye ibisubizo bishobora kuza nanone ari byiza tujya kureba uko yaramutse uko ogisijene ye ihagaze uko abo mu rugo bameze niba atabanduje niba akomeje kwiha akato tugenda tubasura umunsi ku munsi tukabikora raporo abaturage barimo gupimwa covid cumi n'icyenda batoranijwe n'ubuyobozi bw'akagari bufatanije n'ubw'imidugudu bagiye batoranywa bagenda basimbuka urugo bagafata urugo bagasiga urukurikiyeho bagafata urundi hagapimwa kandi umuntu wese urengeje imyaka cumi n'umunani imibare yavuye mu bipimo byakorewe mu mujyi wa kigali ntiramenyekana ariko minisiteri y'ubuzima yaraye isohoye itangazo rigaragaza ko abantu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na barindwi aribo bantu bashya banduye covid cumi n'icyenda bigaragara ko abanduye biyongereyeho igihumbi mu bari basanzwe basohorwa buri munsi n'iyi minisiteri mu banduye ku munsi w'ejo bagera ku bihumbi bibiri abasaga igihumbi na magana atatu nabo mu mujyi wa kigali bikaba bisobanura imibare mishya yari ivuye mu tugari twapimwe ku munsi w'ejo kugeza uyu mibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu ibihumbi mirongo itanu na bine magana atanu mirongo ine n'icyenda aribo bamaze kwandura covid cumi n'icyenda barimo ibihumbi mirongo itatu n'umunani n'ijana mirongo itanu n'umunani bamaze gukira abagera kuri magana atandatu mirongo itatu n'umunani bamaze guhitanwa n'iyi ndwara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali imiryango iba mu kigwati cy'amahoro cya nyakiga muri komine butaganzwa intara ya ruyigi ivuga ko yugarijwe n'ubukene n'inzara iki kigwati kirimo abahungutse bava muri tanzania n'abahungiye hagati mu gihugu cy'u burundi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu abana bakibamwo ntibiga hakiyongeraho n'indwara zituruka ku gufungura nabi musitanteri wa butaganzwa amenyesha ko izi ngorane azizi agasezeranya abantu ko agiye kudodora kubagira neza kugira ngo babafashe mugenzi wacu eroje burikaneza afite inkuru irambuye twarahuye n'ubukene turahura n'indwara nyinshi inzara ko irampohotera ndabona ko nshyize kure zaho nyine ntamenyeye igihugu ntamenyeyemo ndagwara ndakena n'agahuzu ko nambara uwo ni pendo nimenya yahungutse afite abora muri tanzania kuva mu bibiri n'umunani avuga ko ubuzima butamworoheye na gato twarahuriye n'ubukene turahura n'indwara nyinshi inzara ko irampohotera ndabona ko nshyize kure zaho nyine ntamenyeye igihugu ntamenyeyemo ndagwara ndakena n'agahuzu ko nambara izo nahungukunye zirahera sikara nyine sigara nsadikira nyine ko nazanye inzara nayo ati wapi nk'inzu baduhaye usanga zarabomotse tuba nko hanze indwara nazo ati twababonye uraza umuntu kila siku imbeho kila siku imbeho hejuru n'amabati mugabo bene aho pempeni zahenutse abana ba pendo batatu n'umwe areze nta n'umwe yiga kubera imibereho mibi hamwe n'amikoro make bwabaye ubukene bwinshi nta na umwe yize baherutse amashuri bize muri tanzania cyaba nyene gusa abi bashitse mu ya kabiri tubahungu eh mukuru nk'ihakiri utangura kujya ndabwora rubusa kabiri hanyuma ngo bani hakiri zo kumenya ati isomwa igiharuro n'umuntu akuze atajya nta bwenge bakibana reka nta mpuzu mufise nta karamu nta madaputari nta makaye nta two kurya hasa nimuza gutangura byiki umwana ashonje ari mu ishuri agenda guhunira kubera irya nzara yego Genevieve Manirakiza ubundi mukenyezi yemeza ko ikibyunyura ari uko abahasanzwe abapfakazi abanega babo bahitanywe n'intambara mu nzu ijana ni nk'abagabo mirongo ibiri gusa kuba uretse abana bo wenyine ukabasomera ukaza kubamo w'abakingero izo ngaruka dufise umwana akiga ukabura n'agakaye ko kumuha cyangwa agakaramu venansi niba agura baraje ushinga n'uko amazu baba mubo yegurirwa twebwe n'ukuri turifuza yuko mwoduha igitasi iyo twotera tujya turakenera agatasi kukire nyine ngaha mwese amenya ati aha n'ukuri niho bwego nyine hiwacu bagumye batwemera ngo baroduhereza gushika iyi saha ntibaraduhereza urwo rupapuro umwanya n'umwanya babasha kuvuga ati ubu nyine mvaho cyanke tuguma dufise ikibazo cy'uko tutafise aho duhagaze gushika ubu Diane Nijimbere nawe ahagaritswe umutima n'igihe cy'imvura kigiye kuza mu mezi ari imbere akibaza ko amazu yabomotse azogwa kuri bene yo baguma abanyene imbeho ibica kubera uturengeti bari baduhaye twaraheze abantu bakaguma ngaho ko oya iyo hageze mu rushana nyene kenshi mbe inzu zigwa ku bwinshi nyene abantu bicwa n'imbeho nyene hariho nyene abataba bishoboye nyene kungene bashobora kusa- gusanura baca baguma ngaha nyene mu bwo buryo kwera Khemi ndarufatiye musitanteri wa Butaganzwa yemeza ko amaze iminsi yegera abagira neza babafasha baba mu kigwati ca Nyakiga kugira basahirizwe anavuga ko n'amazu babamwo bazoyegurirwa turiko dudodora hirya no hino kugira ngo turabe ko hari uwoza abasubiriramwo kugira ngo turabe ko nabo nyene aho baba boba nko nk'abandi ntibabone ko baba mu kigwati c'amahoro kumbure bahunze izabo hama ngo baheze babure naho bakikura urubavu usanga mbere bafise n'ubundi bukene bujanye nyene n'ivyo nyene vyo nk'ivyo gushira abana mu ishuri hariho nabo usanga barahunze bak- bava mu zindi ntara gose abo rero twari twagerageje mbere turabaronderera naho barima ku bijanye nk'ubukene bwo kwivuza hariho n'irindi shirahamwe ryaheruka gutanga ibitabo bita ngo amakamu ntibashikiriwe bose mwabonye ko ari benshi ariko komine naho nyene kenshi baraza tugapfuma tubahereza birya bihumbi bitatu mu gihe muri muri iyo minsi heze tukizimbutse mugani bo nta- turacahari nyene tujya twa bitatu tugafasha umwe umwe turaze urugero basumbasumbana ko mu bukene bwose Pendo naho mu ngorane hari ikintu kimushimisha cane umubano uri hagati y'abadasangiye ubwoko Nyakiga aha kabisa tubanye neza n'igihe nazo nibo banyakiye kubera none ko twari abahutu nyene tuvuye tanzania nta muntu ari bwaciye ngaha n'ubu nyene tubanye na- n'abatutsi baba baratwakiriye baka- umuntu yenda kwigisha uririmba akakwigisha kwambara ati niwe mwamba- niwo mwambaro ku Uba uvuga u- iki- iye, ukakivuga ukuntu ukagitumbereza apana uki- kugikwepesha je baranyigishije ururimi nyene rw'ikirundi niyo atariho tundagenda gutora nk'umutosi kasi kwibanira duhanije urubibe ibi kandi biremezwa na Meya Buregeya arongoye ico kigwati ubwoko bw'abahutu n'abatutsi ni ukuri twibaniye neza uyu munsi yaba umuhutu ikibondo gisigaye ngaho umututsi atari ngaho aramwirukana kwa muganga agasanga yamuvujije yamutwaye kwa muganga amadahirwe barayahererekanya ni ukuri agacanwa umuntu arinjira mu nzu naho zasambutse akiyahurira eka nta wandi yiharimo atari ibyo bintu gusa tuvuga by'ingorane zo ubukene gusa buduhanze Ikigwati ca Nyakiga kiri muriza muri komine Butaganzwa mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi kirimwo abantu bagera ku majana atatu na mirongo irindwi na batandatu bari mu muryango ijana n'ine ibigwati bene ivyo birakwiragiye mu ntara z'igihugu bikaba birimwo abahungutse bava muri Tanzania bagizwe hanini n'abahutu hamwe n'abahungiye hagati mu gihugu mu ntambara yo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abanywa bagizwe n'abatutsi ibigwati vyabo leta imaze umwaka urenga iteganya kubimura bagasubira iyo baje bava amashirahamwe atari make n'imigambwe bakaba bavyiyamiriza eroje urika neza ijwi rya amerika ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku murimo riteganya amategeko arengera abakozi igihe bari mu kazi muri ayo mategeko harimo ajyanye n'uburenganzira bw'abakozi bwo kwishyira hamwe mu masendika kudakumira abakozi mu kazi kutabakoresha ku ngufu kudakoresha abana no guhemba umushahara ungana ku bakozi bakora akazi kamwe uretse amategeko mpuzamahanga akingira abakozi ibihugu bitandukanye byo ku isi ku giti cyabyo bifite amategeko abarengera no mu burundi ayo mategeko arahari yaba se ashyirwa neza mu bikorwa cyangwa se abahuye n'impanuka ku kazi ni bande bitura mugenzi wacu fidel niyo ngabo yaganiriye na metre david dusabe wanonosoye amategeko yerekeye abakozi na muganga alain kamo ukurikirana ingorane abakozi bagira ku kazi bombi bari bujumbura mu burundi muganga kamo aratangira avuga icyo ashinzwe nk'umuganga ukurikirana ibibazo abakozi bagira ku kazi ubuganga bw'akazi eh, ni specialite kujya kwa chirurgie kwa medicine interne kwa pediatri ni ubuganga umuntu agira ahegeje medicine general ni ubuganga buraba ingorane abakozi bagira ku kazi mbwa n'ubuganga nyabaki ni ubuganga bujejwe cyane cyane kubuza yuko abakozi eh, bagwara kubera akazi bakora hanyuma no kubuza yuko abakozi bashobora kugira impanuka ku kazi mugabo nyine nayivuze ni ubuganga bagira bahejeje medicine general ukuvuga yuko umuganga w'akazi atari uwo gukinga gusa eh, gukinga impanuka zitewe n'akazi ibyo bita maxillary travail canke ingwara zitewe n'akazi ibyo bita ama maladie professionnelle mugabo ntajejwe gusa gukinga nyine nayivuze ko yaragize ubuganga mu gihe habaye ingorane ariko arakorera nk'umuntu akorotse cyangwa ari umuntu agwaye cyane aratabara by'indembe ateza kuwushyiraho abamufasha bita abasekurisi kugira bamuhamagare ashobore kuza ah, gutanga gufasha kugira umuntu ah, ntamerwe nabi mu bita le premier geste wumva si ugukinga gusa si prevention arafite n'uruhara rwo gufasha mu gihe umuntu arembye mu ishyirahamwe hanyuma uruhara si urwo gusa Uh, afite urundi ruhara ni uko uh, mu gihe umukozi uh, mushasha aje aramusuzuma akaraba yuko uh, amagara yiwe ameze neza ashobora gukora aho hantu bamuhaye akazi hanyuma ikindi ni uko umukozi yamaze gutangura akazi aza kumukurikirana akaraba yuko haheze nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri yuko uwo muntu agikomeye hanyuma ikindi uh, umuganga w'akazi akora uh, ni icyo gusuzuma aho abakozi bakorera kuraba ko bariko bakorera ahantu heza yuko ahantu bariko barakorera atabintu byotera ingorane ku magara y'abakozi bakagira nk'ibyo gupima akaraba ubumara buri aho hantu umuntu akorera ari eh, imikungugu ari induru nyinshi ari mu- umuyaga atawuri umeze neza canke n'ibindi bijya by'amatoxique chimique niki urumva uruhara rwiwe n'uruhara rukomeye ateza guhanura abakozi agahanura abakoresha eh, ku bijyanye cyane cyane n'ibyo by'ama accident du travail cyangwa ibyo by'ama maladi professionnel no kuraba yuko abakozi bakurikiza impanuro kuko hariho ibyo umukoresha ategerezwa kugira cyane cyane umukoresha ategereza gushyiraho akazi kameze neza akazi kadatera ingorane mu magara y'abantu eh, umukozi umukoresha ateza guha ibintu byose bikwiye kugira umukozi akora ameze neza kugira umukozi ntamererwe nabi umukozi yisanzure Yego.
akore afite umutima uri mu nda hanyuma umukozi nawe eh, arafite ibyo bamusaba nawe nyine turabigarukako nashaka mutubwire murako muravuga ibyo by'impanuka n'indwara zishobora gushika ku kazi kenshi na kenshi nizihe mpanuka nizihe ndwara zikunda kwiyadukiza ku bakozi ku kazi ego urakoze cyane eh, impanuka zikunda gushika zishika cyane cyane hariho nk'abantu bashobora gukoroka bari kubakorera hejuru hariho impanuka zishobora gushika yuko eh, bakoresha amaproduit chimique bakaspira ibintu bibatera ingorane mu mahaha cyangwa bibatera indwara haheze igihe kirekire hanyuma hakabaho n'izindi ngorane zi- zijejwe guterura ibiro byinshi cyane nabyo bibatera indwara hanyuma impanuka zindi ni imiduga ibiri mu mu rupangu ishobora guhonyera abantu hanyuma hariho abashobora gukorokana bivuze ko bavuye hejuru hariho imashini zishobora gukata amaboko abantu hariho impanuka ni nyinshi cyane biva aho umuntu akorera n'ubumara buba buriyo hanyuma ikindi kiriyo ni uko hariho indwara ziterwa eh, n'aho umuntu akorera izo ndwara nazo ni ziri ubwoko bwinshi bipfa naho nyene ku bikoresho umuntu ariko arakoresha mugabo ahanini icyo novuga ni uko hibonekeza amakanseri menshi nuko atamaetude araba ubwira turabe ko atava ku byo abantu bariko barakora mugabo si ibyo gusa hariho no kutumva bitewe ni- n'induru nyinshi umuntu akoreramwo hariho ibya asima hariho abagira ingorane zo guhema hariho abagira ingorane ku rukoba indwara ni nyinshi cyane zisino zikunda zimare muri uwo mwanya murakoze reka tuze kuri metre david dusabe Eh, ku byerekeye amategeko agenga abakozi ku kazi eh, ku bijyanye n'umutekano n'amagara yabo Eh, ni kimwe tubwira ku bijyanye n'amategeko ingene abakingira coco aho nozanana amategeko y'akazi si amategeko aba ari ay'igihugu cisangije ah, ahubwo aba ari amategeko ah, ava muri rya shirahamwe mpuzamakungu ah, rijeje gukingira abakozi n'akazi oite iyo naryo ku bijanye n'ibi byo gukinga impanuka n'amagara meza isuku ku kazi ryarashyizeho ibyo bita ama- amakonvansiyo arenga mirongo ine rekomandasiyo zirenga mirongo ine hamwe n'ibyo bita amahoteli byo direktive puratike cyane cyane bivuga sipesifikima kuri ibi bintu byo gukinga impanuka umutekano hamwe n'amagara meza ku kazi rero ibihugu byose biba byaremeye izi konvansiyo bica bifata ayo mategeko bikayashyira mu mategeko yabo y'igihugu nicyo gituma mu burundi bwiza shingiro ku article ya cumi n'icenda iravuga yuko ingingo ya cumi n'icenda iravuga yuko amasezerano yose uburundi bwateye ko igikumu ari mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi ari nacyo gituma rero tuje rero mu itegeko rigenga abakozi n'akazi ryo mu burundi rishasha wanagomba ryo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uhereye ku ngingo y'amajana atatu na cumi na gatandatu ukagenda mwanagomba ifite ingingo nyinshi zigera ku majana atatu na mirongo irindwi kurenga numva ko ari ingingo zitari nke uhereye ku majana atatu na cumi na gatandatu kuduga izo ngingo zose zivuga ku bijanye no- n'umutekano ku kazi isuku hamwe no gukinga izo mpanuka ku kazi bisigura yuko rero ni itegeko yuko umukozi akingwa ku kazi sinovuga ngo ni ukugomba ko umukoresha canke ubugwaneza bwiwe nge nasanzwe ari umuntu mwiza asenga ahubwo ni itegeko yuko umukoresha ategerezwa gukingira umukozi iyo ari ku kazi kugira ngo akinge ima- izo mpanuka zose muganga amaze kuvuga zishobora kuva ku kazi aba akora iminsi yose rero kuva ku ngingo y'amajana atatu na cumi na gatandatu kubandanya izo ngingo zose zivuga ku bijanye no gukingira umukozi ku kazi hanyuma witegereje mubona ayo mategeko arashigwa mu ngiro mwavuze ko iryo tegeko rishyashya rigenga akazi ryahinyanywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'igihe cyiyongeye ko mu bijyanye no gufasha neza abakozi n'abakoresha eh, kugira ngo impanuka nk'izo ntizibe ku kazi urabye n'itegeko cyangwa amategeko ari imbere yaho agenga akazi jewe ico novuga kuri iri tegeko rishasha ni uko ingingo nyinshi eh, bagiye barazagura ugasanga baratanga umuco ukwiye nk'ibi vyo gukingira abakozi mwumvise izi ngingo bagize ni nyinshi cane eh, aho ba- ba- ba- bavuga ba- akantu kamwe kamwe kamwe kamwe bakanonosora neza bitandukanye n'itegeko ryahahora aho wasanga bivuga gusa ku bijanye n'isuku ku kazi kwateza kujaho komite eh, ijejwe ivyo byo gukurikirana ingene isuku no gukingwa ku kazi umutekano ku kazi ingene bimeze babica hejuru ariko iri tegeko rishasha rirerekana akantu kamwe kamwe kwako ingene ibikoresho ingene biza gukingirwa ingene bitangira raporo mu bugenduzi bukuru bw'akazi yuko ibikoresho by'akazi ubikurikirana neza bakerekana n'ingene abagenduzi bo mu kazi b'akazi baryoheye bita ama inspecteur du travail basahugira amavizite cyangwa amadesante mu masosiyete bakaraba ko by'ukuri izi ngingo ziriko zirakurikizwa ariko by'ukuri tuvugisha ukuri mu gushira mu ngiro rero eh, ibi bintu byose amategeko avuga ni amashirahamwe make usanga abishira mu ngiro make cane niko novuga make cane ndanabishimikireko cane kuko mwana agomba niyo ariko haraba iki co gusuzuma yuko ishirahamwe rikurikiza amategeko eh, yubahiriza ah, abakozi n'akazi ikora travaye usanga ikintu ca sante securite au travaye batakishirako inguvu cane aba bagenduzi b'akazi rero nkaca mvuga nti u- u- ugiye kuraba ibi- aho baba bigira usanga ari muri amashirahamwe akomakomeye nka za brarudi eh, izi za savonoro ayo mashirahamwe abazwi n'ayandi ayandi mashirahamwe by'ukuri usanga izi ngingo zidakurikizwa ku bwanyu mwibaza ko ari kubera iki eh, izo ngingo zidakurikizwa muravuze ko hari amashirahamwe akomakomeye amwamwe azwi nka brarudi ayo yandi ni kuki a- agifata minenerwe ntagifate nkuko ari ikibazo gikomeye giterwa n'iki je nibaza yuko icambere coco ugiye kuraba amategeko baha umukoresha kugira ngo ashobore gucungira neza eh, umutekano isuku n'amagara meza eh, ku bakozi biwe usanga ari ibintu bitwara amafaranga menshi cyane menshi cyane kuko baravuga yuko turetse ko uzagira ibikoresho bikingiwe neza abakozi bakorera ahantu hameze neza hahema neza hafise umuco ukwiye iki ibintu byinshi barashiramo yuko uteza no kwamba bagira n'amaforomasiyo ku bijanye no kwikingira ukaguma ubigisha abakozi bashasha bakigishwa amamashini mashasha aje kuyibigisha gushasha ingene bavyikingiramo n'iki usanga cane cane rero ibihinya bakoresha batinya kubishira mu ngiro kuko bitwara uburyo bwinshi A- ariko nawe musanzwe mubizi neza yuko amashirahamwe menshi iyo ariko arakora cane cane ashira imbere inyungu kunguka mu buryo bw'amafaranga muramumva n'iyo imya- umwaka uheze bariko batanga icegeranyo berekana ishirahamwe ingene ryungutse mu buryo bw'amafaranga nibaza gatanu rimwe murumva bavuga bati ngo abakozi ndo ntitwapfishije benshi bivuye ku mpanuka z'akazi nta- ntihagwaye na benshi twarashoboye kubakingira ibyo onye ntabyo bashiramo tubona umengo eh, ibyo nibiza kubatesha amafaranga bari kunguka bagaca babishira iruhande hanyuma agasaba nuko ubugenduzi eh, bukuru bw'akazi butabishiramo inguvu zikwije ariko novuga sinzi ko ariko badafite uburyo bukwiye bwo kwama babikurikirana umunsi ku munsi canke eh, mu- mu kiringo caje- categekanijwe kuko usanga ibi ibintu byose ubishize mu ngiro byose muri sosiyete usanga ari ibyo bigize umutahe wose wa sosiyete ugiye kuraba uca- cyane cyane kuri amasosiyete usanga ari mato mato agereranye nicyo gituma cyane ingufu nyinshi bashobora kubishirako kuko amasosiyete yoca yugara nka yose ashakana intervene gato ego je- nivyo ivyo yavuze nivyo cane mugabo eh, je niyumvira yuko ari ukutamenya kw'abakoresha nivyo bose bafite ubwoba ko oh, bohomba mugabo baravye neza eh, ivyo bunguka niyumvira yuko bashizeho eh, ayo maserivisi yo gukinga no ku- kugira ivya hygiene na sante securite bunguka rwose muti kubera iki? kubera ko umuntu yagize nka accident de travail imwe uravye yacitse nk'ukuboko canke umuntu abapfuye abarigo barapfa umuntu yarura amahera bokoresha na- nivyo ko ari amahera menshi nshuti mwarimo duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mbashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho uwashyize hamwe amajwi ni fasiri gebeho ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe